kumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu makuru yo mu biyaga bigari hano muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya maine ishyirahamwe mahoro rihuza abo mu bwoko bw'abanyamurenge mu mpera z'iki cyumweru bateguye urugendo rw'umutuzo rwo kwamagana ubwicanyi bavuga ko bukorerwa bene wabo mu ntara ya kivu y'epfo umwe mu bahagarariye leta ya maine mu nteko ishinga amategeko ya amerika Cherry Pingree yatangaje abakoze urwo rugendo ko azakomeza kuzamura ijwi rye ngo yumvikanishe ikibazo cyabo muri leta ya perezida Joe Biden avuganye na bwana Richard Munyentwari uhagarariye ishyirahamwe mahoro muri leta ya maine mbanza kumubaza icyabateye gukora urwo rugendo ni urugendo rwo gusaba ko abanyamurenge babona ubuvugizi babona ubutabera bahabwa amahoro mu gihugu cyabo bagatura nk'abandi bakongomani urugendo twakoze n'urwo kwamagana ubwicanyi bugize igihe bwo gukorerwa abanyamurenge kandi leta ya kongo irebera ndetse na nasiyo zina nibo twarimo dusaba kugira ngo bahaguruke bahagarike buriya bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge buri munsi imbere yanjye hano mfite kopi y'ibaruwa yanditswe na Cherry Pingree umwe mu bagize kongere ya amerika ashima yuko mwakoze urwo rugendo mu mutuzo akanavuga ko azakomeza kuzamura ijwi rye kuri icyo kibazo kugira ngo abamunzwe na ruswa cyangwa ababangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bafatirwe ibihano ariko kandi akongeraho yuko yashyigikiye itangwa rya miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amadolari agamije guteza imbere leta ya kongo kandi leta ya kongo iri mu bo mushinja kuba bari inyuma y'uko kutagira icyo bakora cyangwa yo gukora bimwe muri ibyo bikorwa ntubona ko hano harimo imvugo ebyiri
ngira ngo icyo kibazo ni ikibazo kigoye ngewe nshobora no byangora no kugisobanura mu byo dusaba leta ya kongo ndetse n'ama oruganizasiyo akorera muri kongo intambara zigize iminsi ziba ku banyamurenge nta asistanse n'imwe ibaho imanitere ishobora gufasha abanyamurenge impunzi binababaje gusanga aho abantu mu by'ukuri baba impunzi mu gihugu cyabo abanyamurenge usanga bagotewe ahantu hamwe ariko ayo mafaranga yose atangwa mu gihugu cya kongo mu by'ukuri nta bufasha na bumwe abanyamurenge babaye impunzi mu gihugu cyabo babona kugeza uyu munsi abanyamurenge babeshejweho n'amaboko y'abana babo baba abatuye hano mu gihugu muri muri leta zunze ubumwe za amerika abatuye mu bindi bihugu binateye n'isoni aho ubona mu by'ukuri abana bicwa n'inzara yewe na dukeya tugerageje gushakisha nk'abantu batuye mu mahanga cyangwa se nk'abantu bakomoka imurenge ugasanga no kugira ngo tubigeze ku baturage b'impunzi ari ikibazo gikomeye kandi nasiyo itanga amafaranga angana kuriya muri congo ni ibintu bibabaje icyo ni ikibazo twagombye kubaza ni impamvu itanga ayo mafaranga kandi babizi neza ko abanyamurenge atabasha kubageraho kandi barahuye na biriya bibazo byo kubasenyera no kubica hariya muri kivu ya ruguru abasore bo bavuze bati ibi bintu byo guhora dusaba amahanga birarambiranye reka dufate intwaro duharanire uburenganzira bwacu nzi ko muri kivu y'epfo aho imurenge aho mukomokaho hari amatsinda y'abantu birwanaho bagerageza kurinda abaturage ariko mujya mutekereza kuba mwavuga muti natwe reka duhaguruke noneho dufatanye n'abo muri kivu ya ruguru turebe uko twakwiyama aba bantu bakomeje kutwica igihe kirekire abanyamurenge ntabwo twigeze duhaguruka ngo dutekereze kuba twarwanya leta yacu ya kongo uko ibyo tugenda tuyisaba kose n'ubundi turacyayisaba nka leta yacu ibyo abo basore uvuze bari muri sida kivu mu by'ukuri ni uko leta yabatereranye bakavuga ngo ntabwo twatega amajosi ngo badutemagure batumarane n'abana n'ababyeyi reka duhaguruke twirwaneho n'izina ubwabyo ryasobanura mu by'ukuri twirwaneho ntabwo ari umutwe wa politiki ntabwo ari umutwe wa gisirikare n'abana b'abaturage yewe nanjye twirwane hano ndi bwana munyamakuru tumaze kubona ko leta yadutereranye n'amahanga twaravuga ngo ntabwo twakwemera ko dupfa ngo dushire abana barahaguruka bashaka icyo bakwiramisha umwanzi mu gihe abateye kugira ngo babashe kurinda ababyeyi n'ibyabo n'ubwo leta yabarushije imbaraga ariko igasenya imihana ariko icyo bakora mu by'ukuri ni ukwirwanaho nta mugambi n'umwe abanyamurenge dufite wo kurwanya leta ya kongo naho abo bo muri Kivu bafite impamvu zabo mu by'ukuri kandi emuventura ifite ibizirwanira bagize igihe kinini ikinshasa baganira leta ya kongo ntiyabasha kubahiriza amasezerano bagiranye barongera bubura intwaro bararwana ariko kugeza uyu munsi muri sida kivu ntabwo tuhaye duhaguruka ngo tubwiye hari igice dushaka gufata cya kongo cyangwa se ngo turashaka gukuraho ubutegetsi icyo tuhe duharanira ni ukugira ngo tubeho ko turasaba uburenganzira bwo kubaho tudateze amajosi ngo batwice batumare none se ibi bintu bizahereza he kuko ndibuka yuko hari izindi ngendo mwagiye mukora hirya no hino muri amerika hari n'izabereye hano i washington dc aho muri mene naho zijya zikunda kuhaba uko mukora ingendo nk'izi bakababwira amagambo meza ariko ibikorwa byo guhohotera cyangwa se kwica abanyamurenge iwanyu ku misozi bigakomeza bizaherera hehe bizarangira bite aho bizaherera ntituhazi ariko natwe tuzaharuhuka ari uko iwacu tubonye amahoro tubonye uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bakongomani bose birababaje nk'uko ubivuze iyo duhaguruka tukaja za washington dc bakatwandikira amabaruwa nk'aya ngaya mu by'ukuri turabishima kuko hari intambwe nk'uyu pingiri yateye yo kuvuganira abaminorite ikindi kinababaje nasiyo zini ifite mu mategeko yayo kurengera abaminorite abanyamurenge bari mu moko makeya ari muri congo minoritere yagombye kubarengerwa n'amategeko ya nasiyo zini ikindi wenda navuga ni uko leta ya kongo ireka gukomeza kugira imfu abanyamurenge baba bapfa ngo bigire ibisanzwe aho usanga n'umuntu uri muri serivisi ndaguha urugero rw'umusirikare kamizobe wafashwe agatemagurwa n'abaturage abasirikare bari aho polisi iri aho bakamutwika bakamurya umusirikare wari muri misiyo wari ucunze umutekano w'abaturage ariko kugeza ubu ngubu mu by'ukuri nta kintu leta iratwereka yakoze kugira ngo ibashe gukurikirana abo bantu bakoze ayo mabara yo kugira ngo bafate umusirikare wa leta userva igihugu bakamwica kariya kagere kugeza ubwo bamuriye ndetse nta ntayoberwa bishe ejo bundi kuriye ariko noneho abakongomani batangiye kwirukana ingabo za onu ziri muri kongo kandi ziri mu zo urimo kuvuga ko mutezeho igisubizo ibyo nabyo ntubona ko ari ikindi kibazo ni ikibazo gikomeye impamvu bazirukana nta n'izindi nicyo mpaye mvuga nanjye kuba ingabo za monisiko ziriya muri congo ariko abantu bakicwa abanyamurenge bakicwa kuri kariya kageni tureke n'abanyamurenge ugenda uje muri noro kivu muri za ituri ni ahantu hari ingabo za monisiko nyinshi noneho tukibaza ndetse izi ngabo ni iki zihaye zikora muri congo ntekereza ko kugira ngo abakongomani bagumuke kugeza kuri ruriya rwego nuko usanga mu by'ukuri ingabo ziri hariya zisa n'izirebera imitwe yitwaje indwara ari iyo ngiyo ya za mayimayi noneho bakubitiraho n'intege nke za leta ugasanga ntacyo zihaye zifasha abaturage b'abakongomani bagahaguruka bakavuga ngo ni mutahe n'ubundi ntacyo mutumariye twebwe inshingano ya mbere ntituyishyira kuri monisco inshingano ya mbere yo kurinda abaturage n'ibyabo ni leta ya kongo niyo tubwira kugira ngo icungire abanyamurenga umutekano ndetse n'abandi banyagihugu bose bafite ibibazo byo kwicwa nka kuriya kw'abanyamurenge bwana richard munyentwari perezida w'ishyirahamwe rya mahoro rihuza abanyamurenge muri leta ya meni urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe geoffrey mutagoma ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ejo ejo ejo ejo ejo ejo
yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo
reka tukwifurize kugubwa neza gukurikira ijwi rya amerika rivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mu gitegurirwa n'umuryango ejo yoteko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro mugiye kubana nanjye doris mugisha gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana bikunze kubaho ko igihe habayeho kudakomezanya mu rukundo habaho kugenda umwe asebya mugenzi we cyangwa se akamuvuga nabi bikaba byanagira ingaruka ku wabikorewe muri sosiyete mu kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage twumve icyo babitekerezaho turaza no kumva impuguke mu mitekerereze ya muntu atubwire ingaruka zikunze kugaragara mu batandukanye ndetse n'inama muri rusange turaza kuba turi kumwe kandi n'abatumirwa muri studio bafite aho bahuriye n'iyi nsanganyamatsiko aho baza kuduha bumwe mu buhamya bw'ibyababayeho nyuma yo gutandukana n'abo bakundanaga
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana ni igihe umwe agiye atesha icyasha undi cyangwa se amuvuga amagambo amusebya muri bagenzi be ndetse akagenda agaragaza ibibi bye mu bantu mu by'ukuri hari n'abarenga bakagenda basebanya ku mbuga nkoranyambaga nka instagram cyangwa se whatsapp iri sebanya rikaba rigira ingaruka kuri uwo wasebejwe harimo kuba yafatwa nk'umuhemu cyangwa se kuba byamwicira imbere ye mu rukundo hari abo nzi rwose bari inshuti zanjye gusa nyuma yo gutandukana bagenda basebanya umwe akagenda abwira bagenzi be ko yamuciye inyuma gusa wamubaza ibimenyetso ko yamufashe ugasanga arabibuze da ahubwo ugasanga yagendeye ku magambo yabwiwe cyangwa se amabwire muri studio dufite abatumirwa babiri batandukanye harimo iradukunda william dufite kandi na niyo promesi divine mpereye kuri william nagira ngo utubwire se nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga imibanire yanyu yagenze ite reka mbanze nguhe n'ikaze ya urakoze cyane Ah, komereza utubwire nyuma yo gutandukana n'uwo mwahoze mukundana byagenze bite ahanini ku bintu bigendanye no gutandukana ku muntu mwahoze mukundana ah, mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye biragorana cyane ko utandukana n'umuntu mugakomeza kuvugana nk'uwo twahoze dukundana we ni amakuru yanjye azi nanjye aye sinshobora kuyamenya kubera ko imbuga nkoranyambaga twayaga duhuriraho ziri buroke urumva ko ni ibintu biba bigoye cyane ko ushobora gukurikirana amakuru ye ngo ube wamenya ngo bimeze gutya ku ruhande rwanjye numva ko gutandukana n'umuntu ah, ukagenda umuvuga nabi si byiza ariko nk'iyo utandukanye n'umuntu ukabona yakuborotse muri ubwo buryo utekereza ko byanga byakunda isura yawe mu nshuti ze mu bo agenda amenyana nabo itarimo kugaragara neza cyangwa se batarimo kuyakira neza urakoze cyane niyo divine wowe n'iki watubwira ku mibanire yanyu nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe Eh, murakoze nkeka ko isebanya riri hanze aha mu bakundana atari ibintu bikwiriye kuko njyewe nk'ubuhamya bwanjye abo twakundanye turacyari inshuti kuko na mbere y'uko dukundana twabaga turi inshuti zisanzwe nkeka ko rero tutatandukana ngo ubwo aribwo tuba abanzi turahura tukaganira ega buriya niyo ukundana n'umuntu hari igihe muba muhuje ibitekerezo runaka nkeka ko rero umukenera ari nk'igitekerezo ushaka ari nk'akandi kazi wenda ushaka ko agufashamo nkeka ko rwose usebanya bitari bikwiriye urumva ko niyo divine we umubano uracyakomeje cyangwa se warakomeje ntacyahindutse reka uyu mwanya twumve mugenzi wacu noel imana ishimwe yaganiriye n'abiganjemo urubyiruko mu karere ka kirehe maze atwegeranyiriza ibitekerezo ku mpamvu zitera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye reka tumwumve
biterwa nu- n'icyo muba mwarapfuye bigasanga rero ari hahandi ugenda umusebya umubwira ibintu bibi kugira wa wundi yumva ubibwe ntazajyeyo iyo bamaze gutandukana gutyo umwe aba ashaka kwigira mwiza nje nka kuvuga ibyo utari byo kugira ngo nje mbe mwiza nanga ukamvuga ibyo ntari byo kugira ngo ugaragare ko uri mwiza icyo kintu cy'ababanye iyo batandukanye bizamo imvururu weya umuntu wese aba ashaka gukurura yihererezaho ubwiza hari nk'igihe nyine umukobwa ashobora kuba akundana n'umuhungu wenda nyine akamusaba yuko bakora wenda imibonano mpuzabitsina noneho bashwana uwo muhungu nyine aka- aka- akabona yuko nyine ari mubi akazavuga agenda nyine amu- amuharabika nyine burya bijya kuva jya hanze mu nzu byaracitse noneho bya bindi byabereye mu nzu ari ibanga iyo bimaze kugera hanze umwe umwe ari kuvuga ibyo n'undi akavuga ibye niyo mpamvu bigenda kuriya bikabamo gusebanya iyi nicyo kibitera biterwa n'icyo bapfuye hari nk'igihe wenda umuhungu akunda umukobwa wenda nyuma ku munota wa nyuma barakundanye neza akaza nko kumusaba yarangiza akamwima bigatuma bashwana akagenda amusebya umuhungu nimba ahubwiye nk'ikintu akacyanga usanga umuhungu nyine agenda avuga ati naramubwiye ngo dukore ibi aranyemerera kandi mutaranabikoze akagenda nyine agusebya ahantu hose avuga ko mwabikoze kandi mutarabikoze eee akajya avuga ati uriya yararangiye ababikorera iki ni ukugira gusebye hari uko bapfa katamuha keya hari uko bapfa kuko wenda hari ibyo batari kuzuzanyaho mu byo bari gupanga cyangwa se bashaka gupanga bigasaba yuko bashwana none iyo bamaze gushwana buri umwe akarakara ni hahandi usanga asebya mugenzi we avuga ko adashobotse ari mubi bakamubaza ati kubera iki se ari mubi mukaba mwarakundanye ati sinari imbizi nyine ugasanga amubaza ati ni kabi ni kabyibushye ni kagufi kandi ubona ko ntacyo abaye ariko muri we akaba yumva ko mugenzi we wundi atajyayo ngo nawe ngo wenda icyo bamwimye we ngo bakimuhe nawe atazirirwa ajyayo uwo mukobwa azabura n'umwe amuvugisha agatuma agenda amusebya nyine utangira kuvuga umuntu icyo itari cyo kugira ngo wuzuze iki idosiye bigira ingaruka cyane ku muntu washebejwe ashobora kubura umugabo akavuga ati n'ubundi wori indaya bigatuma nyine utana agaciro
Manishimwe Noel arakoze cyane kudukusanyiriza ibitekerezo bitandukanye mu by'ukuri abaturage bagerageje guca ku mayange ku ntandaro zishobora gutera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye byinshi ubashije kubyiyumvira uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'Amerika mu kiganiro ejo ese mubona ari izihe ngaruka iri sebanya rigira mu buzima bwa buri munsi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
hari ikintu cyiganje abaturage basa nkaho bagiye bagarukaho cyo kuba umwe ashaka gukora imibonano mpuzabitsina na mugenzi we ariko mugenzi we akamwangira ese ngarutse kuri william ku giti cyawe ubona yaba intandaro kugira ngo umuntu agusebye biterwa n'ikintu cyatumye mutandukana ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera umuryango ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera inshuti ze ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera ibyo umusabye atagomba kuguhereza cyangwa se atagomba kuguha ngarutse rero mu ruhande rwanjye umuntu twakundanaga twe tumaranye igihe kigera mu myaka icyenda urumva ko ni imyaka myinshi abantu bari bafite amakuru ahagije twakundanye turi bato mu gihe twamaranye ntabwo twatandukanye kubera ko namusabye ngo turyamane nta nubwo twatandukanye kubera inshuti ze ahubwo twatandukanye kubera bamwe mu bantu bo muri famiye iwabo ariko iyo umuntu akuburotse kuri watsapu biba bigaragaza ko ashobora no kuba yakuvuga nabi umuntu ufata iya mbere yo kujya kuvuga undi nabi aba ashaka kugaragaza uruhande rwe rwiza hanyuma ashaka kugaragaza ko uriya yari mubi arakoze cyane igihe habayeho gutandukana kw'abakundanye hari bamwe biherekezwa no gusebanya gusigana icyasha no kwandagazanya ni imyitwarire inzobere mu mibanire ya muntu hakiziyaremye ananiyasi avuga ko idakwiye kuko mu rukundo hari igihe icyerekezo kidahura maze hakabaho ibisitaza bituma umwe afata umwanzuro wo gutandukana n'undi uku gusebanya ngo bigira ingaruka z'igihe cya vuba ndetse n'izirambye ariyo mpamvu bigomba kugenderwa kuri ni mu kiganiro kigufi mugenzi wacu ishimwe honore yasangijwe na hakizimana ananias inzobere mu mibanire ya muntu ukorera mu bitaro bya ntemba
ntamwe nk'inzobere mu mibanire ya muntu mubona biterwa n'iki zimwe mu mpamvu zishobora gutera kuba abantu babiri bakundana umwe ashobora gusebya undi ahangaha umuntu ashobora kuvuga imyaka abantu baba bafite ni kimwe muri byo nakwita baba babura ikintu cyitwa matirite mu mutwe bitumye umwe ashobora kugenda asebya undi hirya no hino hanyuma bishobora no guterwa nanone n'ibindi bibazo birimo nk'ahantu umuntu yarerewe kuko burya gusebya umuntu ni ukubura kubaha rero zimwe mu ngaruka bishobora gutera ku muntu wasebejwe tuba mu miryango tuba mu kazi hirya hirya no hino byanze bikunze bya bintu birengaweho bikaba byagera no kuri uwo muryango ubamo cyane ko uyu munsi ho murabibona ko ibintu byitwa ama social media ni imbuga nkoranyambaga zateye imbere cyane biriya ni ibintu mu by'ukuri bibikika igihe kirekire so ugasanga rero mu myaka izaza uretse no kuba bigize ingaruka aka kanya abazadukomoka abazagukomokaho ushobora kugira abana ushobora kugira abuzukuru bya bintu ntabwo bitsibika usange ipfunwe weho wagize ubwawe nka nyir'ugusebwa rirenze weho ubwawe rigeze no ku bazagukomokaho ukaba wajya gusaba akazi bakakakwima kubera ko bavuga ngo twigeze kubona amafoto yawe ni urugero wambaye ubusa cyangwa uri kuryamana n'umusore ibyo ngibyo ni ibintu bibaho ugasanga ingaruka zibaye ndende nihe nama mutanga nk'inama rero ahangaha umuntu yatanga ni uko abantu bagiye mu rukundo bakabaye ari abantu bamanje kubitekerezaho ukaba uzi ko kujya mu rukundo uyu munsi bishoboka ko ejo watandukana n'uwo muri gukundana hanyuma hagati yanyu hakazamo akantu kitwa ibanga n'ubunyangamugayo ukavuga ngo nubwo ntandukanye na runaka reka mubikire rya banga ikindi ni uko abantu bagomba kumenya ko ubwabo bagomba kwigirira ibanga mu bikorwa bimwe na bimwe bakora byaba byiza ugiye utekereza ko igihe mutandukanye nta ngaruka byazangiraho niba ari ibikorwa runaka byashoboraga gutuma uzaseba ukabyirinda nk'ayo mafoto ukayirinda amagambo muvugana ukagenza gake kubera ko utamenya ngo ese nyuma yo gutandukana bizagenda gute
uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro ejo ese mubona ari izihe ngaruka iri sibanya rigira mu buzima bwa buri munsi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
wandikishyira hamwe muri rusange kugira ngo ibikoresho ari munange banange nakunze sire yawe na cyane arishisha yanza indira yawe nubwo nakomezanyije nawe ntibizava mu mutwe ibikoryo byawe kwaje nzi ko nawe utapfa kubona undi ugukira igisa nkanjye
iki ni ikiganiro ejo
nzabikorera abasigaye nzayigendesha abikorera abasigaye it's okay ayigendesha
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
uracyakomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro ejo munyemerere nakire mugenzi wacu christella uwikeza adusomere ubutumwa bumaze kumugeraho muri kino kiganiro doris urakoze rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko turi kuganiraho none uwitwa cribert sabe sanzimana uherereye mu karere ka huye yagize ati ubundi nk'uko mwabivuze umuntu agira ipfunwe rimwe na rimwe akumva atanajya mu bandi gusa njyewe mbona atari byiza kuko ntiwabuza umuntu kuvuga kandi umunwa ari uwe rero mbona nta mpamvu y'ipfunwe ariko nanone bigira ingaruka nyinshi harimo gutakarizwa icyizere mu bandi kwitwa ikigo ubugwari umugome n'ibindi byinshi rero icyagakozwe rero nta kindi usibye kumva ko kubutandukanye n'umuntu atari intambara kandi ko mushobora no gusubirana tuba dukwiye gukomeza kubika amabanga hagati yacu naho sinamenye fiston uherereye mu karere ka gicumbi yagize ati ntibikwiye kuko hari igihe mwakongera kwihuza mukongera mugakundana rero mwongeye gukundana buri wese yarasebeje mugenzi we byaba biteye ubwoba ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko mukomeze mubitwohere ndakomeza kubyakira tuzabigarukeho mu kiganiro cy'ubutaha ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
tugana ku musozo ndagira ngo buri wese aduhe inama noneho y'icyakorwa ku bakundana mu gihe batandukanye cyangwa se batakiri kumwe kugira ngo mu by'ukuri nubwo batagikundana ariko umubano usanzwe uhoreho Ah, divine promese inama nagira urubyiruko cyangwa se abatandukanye kugira ngo birinde iri sebanya cya mbere cyo bagomba gukura kuko buriya iyo ukuze mu mutwe hari ibintu byinshi uba utagitekereza cyangwa uba utagiha umwanya kuko niba umuntu umutandukanye kujya gupositinga amafoto yambaye ubusa si ibintu bikwiye nk'umuntu ukuze cyangwa kumusebya mu yindi mvugo itandukanye kuko ejo n'ejo bundi uzamukinira rero ntabwo ibyo ngibyo byose aba ari ngombwa kuko buriya urukundo ni ikintu cy'ingenzi kandi nawe aba akeneye ko ukomeza ukamuba hafi nk'umuntu wamenye amabanga ye murakoze cyane william nawe uragerageza utubwire ah, ni iki cyakorwa ikintu navuga cyangwa se inama natanga ndazitanga mu buryo butatu icya mbere iyo abantu bakundana buri umwe wese eh, amarangamutima ye aba amuhereza uwo muntu kugira ngo bakundane kandi ikintu gitandukanya abantu ni impamvu imwe gusa yinjira mu rukundo rwanyu mbese ni nk'amata waguyemo agatotsi umwe akava mu rukundo n'undi akaruvamo buri muntu wese mu ruhande rwe ajya atumbira ibyiza mugenzi we yaba yaramukoreye aho kugira ngo arebe ikintu kibi aba ari cyo yuririraho amusebya amuvuga nabi agenda amwandarika ahantu hose inama ya kabiri navuga iyo abantu bakundana hari amafuti bakora si byiza rero yuko ugenda uvuga ngo byagenze gutya ati hari amafoto mfite runaka yambaye ubusa turi kumwe gutya icya mbere banza umwubahe numara kumwubaha wumve ko nubwo mutandukanye ntabwo mubaye abanzi bwa bumwe buragumaho mukomeze mu- mugire ubumwe deja nuninjira no mu rukundo rundi azabimenye akubwire ngo komereza aho ngaho uretse no kuba we byamugiraho ingaruka mu muryango we biramutse bihageze bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane uretse kuba umusebeje ariko umwiciye ejo hazaza Ah, uretse no kuba umwangije nawe ubwawe uriyangije abantu babibonye cyangwa se abantu bakumvishe biba bigaragaza ko uri umwana uzabibona dorisi byarateye ah, ugasanga umuntu arapositinga buri kantu kose kamubayeho buri kantu kose arashyira kuri sitati bira ntabwo ari byo ndabasaba yuko niba hari umuntu mukundana niba hari umuntu mwakundanye ukaba ukigenda umuvuga rekera aho ngaho niba mutaratandukana gutandukana birashoboka uzamwubahe nimutandukana muzicare nk'abantu bakuru mubiganireho mukomeze mubane nta kintu bitwaye urakoze cyane Ura- urakoze cyane william murakoze cyane reka mbashimire ku mwanya wanyu ndetse n'ibitekerezo mwagerageje gutanga ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu aho twavugaga gusebanya hagati y'abakundana igihe batandukanye ese mubona ari izihe ngaruka iri sebanya rigira mu buzima bwa buri munsi
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki kiganiro cyari gihagarariwe na nige na roger mizero crispe yari ari ku buhanga bw'ibyuma igihe kibagezagaho nitwa doris mugisha mwakoze kubana natwe uyu munsi ikiganiro ejo nakagaruka cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo hatubereye abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri ukuri iteka muruge mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm inshuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru jeffrey mutagoma mwumva kuri mikoro ni nawe washyize hamwe